iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri efuperi mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na efuperi mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi naho mu rwanda twumvikana kuri efuperi ijana na kane n'ibice bitatu mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edirwe mubasuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga ariko mbere y'uko tujya mu kiganiro nyirizina reka mugenzi wanjye uriyani itanga ishaka abanza bagezeho amakuru avugwa mu gihugu cy'u Burundi muri aka kanya uriyani urakoze cyane edirwe ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa mbere inkuru dufite ni uko umumenyeshamakuru w'ikinyamakuru iwacu na info grand lac jean bigirimana hatawuzi irengero ryiwe kuva ku munsi wa gatanu w'indwi iheze umuryango wiwe uvuga ko ufise amakenga ku bw'umutekano wiwe ku murongo wa telefone turi kumwe na mugenzi wacu eloge buri kaneza ari bujumbura mu burundi eloge umuryango wa jean bigirimana uvuga iki ku muntu wabo bamaze iminsi bata- batazi yari
yego mwe oriyane uwo muryango umenyesha yuko jean bigirimana mu bisanzwe ngo bamenye yuko yahagaritswe nk'igihe cy'isaha cumi n'imwe n'igice z'umugoroba mu gihe yari yavuye muhiri we nk'igihe cy'isaha indwi zirenga iminota mike eh, mu buraruko bwa bujumbura muri zone ya kamenge muri komine ya ntahangwa umupfasoni wiwe amenyesha ko amakuru yaronse ari uko yafatiwe muri zone ya bugarama eh, muri komine n'intara ya muramvya akaba eh, kuva ico gihe ataramenya aho munega wiwe afungiwe n'icyatumye afatwa n'abo bamufashe Eh, hanyuma gushika ubu abamukoresha bavuga yuko bagerageje guca mu nzego zibijejwe eh, hanyuma eh, batararonka nabo nyene amakuru atomoye ba- y'aho yoba afungiwe abamukoresha bo bagira bati nubwo yaba afise ikintu yikekwa ko ah, byari bikwiye yuko aheza agahagarikwa akabazwa n'ubutungane ku byo yoba ategereje kubazwa Eh, mu gipolisi bo bavuga ko gushika ubu ata makuru bararonka iyo umuntu ababwira ati eh, yaba mu muryango cyangwa amukoresha yuko eh, jean bigimana yazimiye Mhm. none abamuhaye umupfasoni wiwe amakuru y'uko yafashwe muri zone ya bugarama ni bande aha ni abajejwe umutekano
umupfasoni wiwe ntatubwira abo ari bo ariko se abajejwe umutekano avuga ko yakuwe n'abantu Mhm. udutohoreza iyo nkuru mu buryo burambuye Jean- eh, eloge wirikane ukoze mu kanya kari imbere Eh, urakoze cyane edigwema
Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga.
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi i Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema mbibutse ko radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi naho mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu ku rubuga rwa internet twumvikana kuri www akadomo radio yacu voa akadomo com mwifuza kutugezaho ibitekerezo urubuga rwacu rwa facebook ni voa radio yacu abana b'abanyeshuri batandatu bari bamaze igihe bafungiwe mu ntara ya rumonge mu burundi baregwa gusibanganya ima- amafoto y'umukuru w'igihugu pierre nkurunziza bararekuwe kuri uyu wa gatanu iryo rekurwa ryabaye nyuma y'aho inama nshingamateka isabiye ko abana bose bafunzwe muri iyo dosiye baba barirwa urunani rw'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'umwana mu burundi fenadeb rurashima icyo cyemezo rugasaba ko n'abandi bana bagifunzwe barekurwa mu kiganiro muri sanga cya none turi kumwe na jacques nshimirimana akaba ayobora urunani fenadeb ikaze mu kiganiro muri sanga bwana nshimirimana
ndabahaye bwakeya Ah, mbere y'uko tujya mu kiganiro nyirizina cyangwa se gusobanura ibijyanye n'abo bana bafunzwe bazira gusibanganya amafoto y'umukuru w'igihugu ah, igihugu cy'u Burundi muri uyu mwaka ushize cyahuye n'ibibazo bitandukanye ibyo ari byo byose ibyo bibazo ntago byasize abana ese uburenganzira bw'umwana mu Burundi muri rusange muri iki gihe bwifashe bute bwanashimira imana
murakoze cyane nk'uko mutanguye kubivuga eh, ibibazo igihugu cy'u Burundi gihitiyemo kuva mu mwaka uheze mu kwezi kwa kane aho hatangura kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu ni ibibazo bitasize inyuma agateka k'abana kuko nk'uko duheruka kubishikiriza igihe twahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'umwana w'umunyafurika abana mu burundi benshi barahunze baratandukana n'imiryango yabo abatari bake baheba amashuri abandi ba- ba- barava mu mu- mu mihana yabo baja hanze y'igihugu abandi baricwa abandi barakomereka ibibazo byabaye byinshi ku bana hanyuma gushika ubu turaharura abana bashika mirongo itatu na bane bamaze kwicwa kuva mu kwezi kwa kane mu mwaka uheze kugera uno munsi kandi abo bose ni abana baba bishwe barashwe abandi batewe amagrenade kubera izi njyane igihugu cy'u Burundi kiba kirimo kuva ah, mu kwezi kwa kane mu mwaka uheze uyu ni umubare Hanyuma si munini ivyo uwo- gusa, uwo- ahubwo uwo ni umubare munini Si- si- abana mirongo itatu na bane kuba barijwe N'abana.
ni ibintu bibabaje cyane yego hanyuma si ibyo gusa eh, abana benshi barataye amashuri duheruka gushyira ahabona ibitigiri by'abana bahevye ishure mu bice bibiri igice cya mbere n'igice cya kabiri mu mwaka w'ishuri w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ushira ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu aho twerekanye yuko abana bataye ishure ari abana bagera ku bihumbi ijana na cumi na bitanu n'ijana na mirongo icyenda na batatu mu bice bibiri by'umwaka gusa byumvikana ko hari benshi baba bataye ishure mu gihe intoreka zatangura mu mwaka uheze mu gice cya nyuma na benshi kumbure baba barahevye ishure muri iki gice cya nyuma cy'uyu mwaka w'ishure iki giheze mu kwezi kwa kwindwi kuko ibitigiri by'abahevye bitaraja ahabona rero byumvikana yuko ivyo bitigiri twashikirije bishobora no kwikuba na kabiri dushize ko ivyo bice bibiri tutafatiye ko ni uvuga igice cya nyuma cyahuriranye n'igihe eh, hatangura u- ukwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu hamwe n'iki gice cya nyuma cy'uyu mwaka giheze mu kwezi kw'indwi hanyuma se hari icyo mubona gihinduka mu bijyanye no kurengera umwana muri ibi bihe mu gihugu cy'u Burundi
Eh, bo ibihinduka by'ukuri hariho bimwe bimwe twabonye bihinduka eh, kandi bigahinduka neza hakaba n'ibindi twabonye bihinduka nabi kuko eh, murabizi yuko igihugu cy'u Burundi cyo kimwe n'ibindi bihugu byo ku isi bitari bike byarashize umukono ku masezerano yo guharanira agateka k'abana ibyo twita eh, la convention internationale relative aux droits de l'enfant hanyuma muri uwo mukono igihugu cy'u Burundi cyo cyaranateye n'iyindi ntambwe kiremeza amasezerano nyunganizi y'ayo masezerano yo gukingira abana mu bihe by'intureka mu bihe by'intambara icyo rero twabonye cyiyongereye ko cyiza muri izi ntureka duhitiyemo by'ukuri byarabonetse yuko impande zose zari ko zirajyana n'aho mu ntango batashize ingufu nyinshi cyane mu gukingira abana kuko hari benshi bakoreshejwe mu mu ma manifestation hari abana barashwe hari abana batewe amarakimogene n'ibindi ariko byarabonetse yuko abana batakoreshejwe cyane n'abajejwe umutekano muri bimwe eh, kera twita abadoriya bamwe bo kurungika gusuma urusaku hanyuma byarabonetse kandi yuko n'abahigana n'abo ba- bajejwe umutekano batigeze ba- ba- bajyaniranya n'abana bimwe by'ikivunga eh, byo mu gifaransa bita kurondera l'intensité de violence kenshi bakaca bari ahantu harundaniye abana benshi bakabicira rimwe ibyo muri izi ntureka mu burundi twarabonye yuko bitabaye kandi twari dufite ubwoba ko bishobora kuba kuko igihe cyose igihugu cy'u Burundi cyagiye mu njyane za politike abana nibo babaye aba mbere bama bariha eh, byinshi gusumba n'abatanguye izo njyane aha nibukije nko mu njyane zatanzwe mu mirongo icyenda na gatatu zikagera mu bihumbi bibiri gushyika hasinywa amasezerano y'iyarusha abana barenga ibihumbi cumi na bine bakoreshejwe mu by'intambara ibihumbi munani bari ku ruhande rwa- rwa- rwa- rw'abagwanya leta y'icyo gihe ibihumbi bitandatu bari ku ruhande rwa leta ni ukuvuga na leta nayo yarimo mu bakoresheje abana bamwe twita abadoriya bamwe twita ba kadogo ibyo rero muri uyu mwaka ntibyabonetse cyane n'aho hari abana bari bamaze guhamagazwa mu miharigwana Eh, twashoboye kumenya ibitigiri bigera kuri mirongo itanu na babiri nibo bafashwe hanyuma kandi nabo nyine umukuru w'igihugu arabagirira ikigongwe basubira mu mihana yabo n'ibyo twashoboye kubona byahindutse kumbure tuvuga tuti ni intambwe abajyana mu gihugu cy'u Burundi bateye mu gushyira kumbure abana eh, mu- mu bantu bakwiye gukingirwa Ah, mbere y'uko duha abakunzi bacu ijambo ah, ah, ku wa gatanu abana b'abanyeshuri batandatu bari bamaze igihe bafungiwe mu ntara ya rumonge mu burundi baregwa gusibanganya amafoto y'umukuru w'igihugu ah, bararekuwe ese nkamwe mu runani rwanyu icyo cyemezo cyo kurekura abo bana mwacyakiriye gute bwanashimiriwe Eh, kurekura aba bana batandatu bo mu rumonge ni ikintu twakiriye neza cyane twakiriye neza kubera ko nk'uko mubizi tumaze igihe kitari gito dusaba ubutungane bw'u Burundi gu- gu- gurekura aba bana hanyuma amatohoza akabandanya mugabo abana bidegembya abana bari mu mihana yabo na nyariga icyaha baba barakoze cyangwa icyaha baba bagirizwa ko bakoze ari icyaha gishobora guhanwa n'amategeko y'ishuri bimwe mu gifaransa twita le reglement scolaire hanyuma kuba bararekuwe abana bo mu rumonge by'ukuri ni agashambara ubutungane bwiyambitse kuko eh, bari abana ubwa mbere bwobwo bari muri kategori y'abana batarakwiza batararenza imyaka cumi n'umunani ni ukuvuga bari hagati y'imyaka cumi n'itanu na cumi n'umunani abana nk'abo nabo mu mategeko Burundi bwasinye ko yaba mpuzamakungu canke eh, mu mategeko yo mu gihugu iwacu abana nk'abo ni abana bafungwa igihe biboneka yuko atayindi nzira n'imwe ishoboka y'uku- yo kubahanura cyangwa yo kubasubiza ku murongo byumvikana yuko abashotse babafunga ntibari bagerageje ngo babone yuko atayindi nzira n'imwe ishoboka yo kubahanura bashobora gukoresha Abaharanira- Rero twebwe abahara- twabyakiriye neza cyane abaharanira uburenganzira bw'umwana bakunze kuvuga ngo umwana ntafungwa aragororwa
yego cyane na na cyane cyane iyo ari iyo ari umunyeshuri iyo
Ha- ari umunyeshuri ntaba ari umwana eh, kumbure asanzwe kuko murabizi umunyeshuri iyo arungitswe ku ishuri iyo agiye kwiga aba arungitswe kugororwa aba arungitswe kwigishwa Eh, ishuri ni icyo mu gifaransa twita milieu de socialisation umwana ajya kwiga ku bana n'abandi ajya kwiga iby'ubwenge akajya kwiga kubaha abantu ni ukuvuga iyo akoreye ikosa ku ishuri umwana arahanurwa hanyuma agahanwa ari uko yabanje guhanurwa ntiyumve urakoze bwana nshimirimana reka dufate n'abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika hirya no hino ku isi nabo bifuza kugira icyo bavuga ah, kuri iki cyemezo cyo kurekura abana batandatu bari barafunzwe bazira gusibanganya amafoto y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza kuri telefoni turi kumwe na Jerome wiriwe neza Jerome
yego mwiriwe neza ikibazo cyawe
mwanyumva neza yego nabanje kuram- mbanje kuramutsa abarundi bose bariko baratwumviriza n'abanyamahanga batwumva mu rurimi rwacu ikibazo cyawe bo ikibazo canje yego imeze nk'intererano twese twarashimye iyo ngingo yo kurekura abo bana batandatu bari bapfunze ariko nagira ingaruke gato kuri abo bavuga ngo bari baba- babarenganije mu kubafunga ngo kubera batari bwo bakwize imyaka burya baca umugani mu kirundi ngo igiti kigororwa kikiri gito mbe mubona abo bana bakuze bakora ayo makosa nk'ayo yose ntibagire uwuza arabahanura mwumva bumvamo iki hari icyo bokora bubaha burya ah, urwego rw'umukuru w'igihugu ni urwego rukomeye cyane uwo ari we wese arekure kuza ararusinyisha urakoze jerome Ama- ikibazo cya cya kabiri.
ikibazo cyawe kirumvikanye dufite abandi bantu benshi kuri telefone reka dufate na thomas thomas mwiriwe neza mwiriwe thomas
alo thomas mwiri- mwiriwe uri hehe
alo
turakumva alo yego je ahanini navuga nti ndashima kubona abajya abana bararekuwe Mm.
alo turakumva bazi ikibazo Yewe cyawe twese ndabishima ariko yo ngasaba eh ngasaba ko leta yo- yogerageza iminsi yose iyo hari umuntu yagirizwa ikosa hobanza kuba amatohoza umuntu agahanwa ari uko icaha camwagiriye kandi nkanegura kubona abaja abana barapfunze mu gihe batazi neza ko ivyo bitabo byo- biba vyakibangamije abo bana koko yego nawe wo kwanka yuko ari kosa ni kosa gutibanganya ifoto yaba y'umukuru w'igihugu canke y'uwo ari we wese mugabo si byiza ko umwana yoca afatwa hari n'abagiye bafatwa ari uko bagiye kuvuga yuko bi- igitabo cyabo bahuye gisibanganije ugacubura barapfunze kandi atari bo babigize rero novuga ndi leta nini niyikebuke kuwo ari we wese akoze yagirizwa icaha ahanwe ari uko urubanza rwamwegamiye ko ya- ya- hageze yuko ahanwa atagucunga umuntu ngo ahanwe atarabona yuko icaha ari ic'ukuri camuhamye urakoze thomas reka dufate na simoni simoni mwiriwe
mwiriwe mwiriwe neza ikibazo cyawe
ndamwumva ninkore yego ikibazo cyawe
ndabumva neza ndabumva Ah, simoni ndibaza ko turi tarimo kumvikana neza Ah, bwana nshimirimana hari ibi bibazo bya jerome na tomasi jerome av- uvuga ati igiti gikwiye kugororwa kikiri gito aga- a- a- akemeranya n'abafunze abo bana hanyuma tomasi nawe akagaruka ku bijyanye n'amatohoza ndibaza ko iki- iyo ngingo ya ya tomasi n'ejo wigeze kuyikomozaho ubwo wavuganaga ah, n'umunyamakuru wacu aho wavuze ko nta cyemeza ko abo bana bafunze aribo bakoze amakosa baregwa
Ah, murakoze cyane iki cyiyumviro cya jerome ni icyiyumviro duhuriza ko kuko kuko nk'uko twamye tubivuga urwego rw'umukuru w'igihugu si urwego rwo gukinisha umukuru w'igihugu aba ari sebarundi ni ukuvuga abana bakinishije ifoto y'umukuru w'igihugu naho batoba bafutanganije ifoto y'umukuru w'igihugu ibi ndabisubiramo cyane kuko niho niho hahagaze kumbure de polemike za politike ku bantu aba canke bari baba bafite ayandi mayentere yabo umwana ufutanganya ifoto y'umukuru w'igihugu n'ubu ndabisubiyemo ico o ni icaha naho itoba ari ifoto y'umukuru w'igihugu kwandika mu gitabo c'ishure umwana aba azi yuko abandi ejo canke hirya y'ejo bazogikoresha bakacigiramwo kikaba ari n'igitabo ataguze caguzwe na- mu- ku mahera ya leta n'iryo ni kosa naho itoba ifoto cyangwa n'ikiba igitabo cy'ishuri gusanga ifoto y'umubyeyi mu nzu aho imanitse ngo ni uko yakwimye minervare cyangwa yakuraje ubusa ugaca ufata iyo foto ukayitabagura n'iryo ni kosa ku mwana kuko umwana aba afise uburenganzira ariko arafise n'ibyo abwirizwa muri ibyo abwirizwa harimwo kubaha ababyeyi harimwo kubaha ah, aba- aba- abarongozi hariho kubaha abigisha hariho kubahana hagati y'abo bangana y'abo aruta n'abamuruta ibyo rero ntitwava tubirandira ko cyane ngo bitere ikibazo kinini gufutanganya ifoto y'umukuru w'igihugu gufutanganya igitabo cy'ishure ni kosa ariko ikintu tutahurije ko n'ababahagaritse ni ikijyanye no kumenya ngo mbega aba bahagaritswe nibo babikoze nico cyonyine twahagazeko kuko murabona nk'ubu hamaze guhunga abana barenga ibihumbi ijana na cumi na bitanu mbega n'igiki cemeza yuko abo bahunze atari bo baba basize bayafutanganije baca bavuga ati reka aba- abo bazofata aba ari bo bazoca babyitwa ko babifutanganije ko ata mwana n'umwe bigeze bafata ariko arafutanganya ico gitabo ngo bavuge bati naka yamubonye ari imbere yagitabuye canke yagifutanganije ibyo twita fragrance mu gifaransa nta na rimwe lo ministere publique yigeze yagiriza umwana n'umwe ati wewe ni akayara kubonye uri kurafutanganya iki gitabo nta mwana yigeze ahagarara imbere y'abandi ngo avuge ngo tugire dufutanganye ibi bitabo mwese muce mwiganira indi ko ndagira rero ko hatarimwo furagranse hakaba atabyabona byari bihari twavuga tuti nyabu amatohoza nabandanye kandi n'ubu nibyo tuvuga naho aba bana bose borekugwa bakaja mu mihana yabo amatohoza nabandanye kugira ngo tumenye abantu batumye iki cyaha gikorwa cyo gufutanganya ifoto y'umukuru w'igihugu tweho tuza twaramaze no kubwira ubutungane tuti nyabuna ntimuronderere mu bana nimuronderere mu bo eh, igitabo kigenga eh, ibye- iby'imanza z'ibyaha mu burundi eh, mu ngingo ya mirongo ibiri cyita rezotere intelectuelle bamwe ba- bahuvya bamwe babitegura hama bakabikoresha abandi nibaronderere muri abo umugabo abana bafashwe nta na kimwe cerekana yuko aribo bafutanganije iyi foto nico twamye tuvuga hanyuma aho jerome turabihurije ko gufutanganya ifoto y'umukuru w'igihugu biba byerekana yuko n'uwabigize n'iwabo ntaca bazovamwo no muri kazoza ntaca bazofasha igihugu ni byiza yuko akosorwa mugabo gukosorwa nako si mugasho kuko ingingo y'ijana na cumi y'igitabo kigenga ingene imanza z'ibyaha ziburanishwa mu burundi irategekanya neza ingene umuntu w'umwana afungwa afungwa ari uko babona yuko bagiye kumukingira cyangwa agafungwa ari uko babona yuko icyaha yakoze gishobora gutera umudugararo mu gihugu cyangwa ashobora kubyigisha abandi bakabikora ariko ibyo byose ntibyubahirijwe kandi gufunga umwana ni ni ni ni exception si si cyo umuntu aherako icyo umuntu aherako ni ukubanza kumuhanura hanyuma akamuhana bibayabaye bingana n'imyaka yiwe mu nyuma iyo yananiranye bakamushikiriza inzego z'ubutungane hanyuma zikamuhana kuko baba babona yuko icyaha yakoze gishobora guteza umudugararo muri sosiyete yose ibyo rero nibyo bitubahirijwe abo bana bashotse babacakira baca baterera mu gasho ni ukuvuga na bimwe amategeko ategekanye yo kubanza kuraba imyaka abo bana bafise nta mwanya wo kubikora wabonetse bagiye kubiverifya abo bana bamaze gushika mu gasho ibyo byose rero bikerekana ko eh, de procedure zaho nyanza ari nacyo gituma twebwe turi ko turavugira abo bana tuvuga tuti naho icyo cakozwe ari icyaha nimudukundire aba bana babanze barekugwe hama amatohoza abandanye na nyarigatabo bariko barahungira bazogenda babonye aribo babikoze bakavuga ati nimuze rero tubahanure hanyuma mubisubiriye tuzobahana kuko ni abana urakoze bwana nshimirimana iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi washington dc muri kumwe nanjye edi rwema kuri telefoni kandi dufite abandi bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika benjamin uranyumva
ndakumva cyane ikibazo cyawe mu magambo make cyane ndakumva cyane ikibazo cyanjye ubwa mbere ntu- na- nashaka mbanze nshimire abantu biyumviriye bagasereka igongwe abo bana barafunze bari mu gashyo Mm.
ikigira kabiri nacyo novuga nti ibintu kuriya byageze numva ko byihuse cyane ntibari bash- ntibari gushoka bashyira mu gashyo kuko uri kuraraba bajya abana ba- bafatanye ibyo bitabo bifutanganije amafoto y'umukuru w'igihugu nta kintu neza cyemeza ko bari bo kuko ibyo bitabo ntibyari bisohotse ubwa mbere kuri bo hari haheze umwaka bisohotse nta kintu cyamu- cyerekana neza ko bari abo umwaka wahera cyangwa wahetse cyangwa muri uno mwaka icyo ni ikintu cya mbere bi- bihuse kubashyira mu gashyo aho kubanza gusuzuma bakabitohoza bakaraba hanyuma ikindi nacyo narigise novuga njyewe mbona ko bajya abana naho biri uko hari iryo foto bakaba barifutanganije ndibaza ko utanyungu za politiki bari bazigamwo ndibaza ko baba babifutanganije nk'uko n'ibi nk'uko n'ibindi bintu bisanga bifutanganije ibyo nabyo ndibaza byari guhanwa byisunze amategeko y'ishuri urakoze Ibi benjamin yuko bijya mu ma- benjamin turagushimiye cyane Mwe kuri namwe muragize neza turagushimiye kuri ibyo bitekerezo byawe dufite kandi mugisha nawe kuri telefoni mwiriwe mugisha mwiriwe ikibazo rero cyawe nagomba ikibazo bwa mbere nagomba ntangure nshime kuri abo bashinga amateka bafashe iyo ngingo yo kurekuta rujya ruka rwari rwafunze Mm.
ariko nkasaba yuko nimba izo nguvu abashinga amateka b'u Burundi bari babifise- bazifise bari gukora ubwa mbere turavye ibintu twari duhitiyemo muri iki gihugu rujya rwaruka nagwa hanini sigo ntibasiguriwe abasenga amateka ntibasiyeho ngo basigure urwo rwaruka nabwo rutegere izi mvururu iyo zatanguye n'ingene zotera zigenda kubera nkanini bamwe bavuga ngo umukuru w'igihugu yitoje atisunze amategeko mu nyuma mugabo agiye mu biganiro icyo kintu sico baravye kugira urwo rwaruka nabwo n'urwari rwajanye abaho ruru rutegere ingorane zarizo hariho bamwe baguma babona ati umukuru w'igihugu ni igikoko ntibigikurya bahora babivuga nasaba yuko abo bashinga amateka nk'uko babikoze baza baricarira n'ibindi bibazo hama bakaja muri urwo rwaruka bagasasibiriza bakabasigurira bakabona icyo bisunga n'icyo bokurikiza urakoze mugisha kuri ibyo bitekerezo byawe nawe dufite kandi lewo lewo mwiriwe mwiriwe neza lewo neza ngaho ku ijwi rya amerika yego ikibazo cyawe
uranyumva turakumva bazi Eh, ikibazo cyanjye gifite nk'utubazo tu- mfise utubazo tubiri nashaka kubaza ku bintu byerekeye abo bana bari bafunzwe bazira gufutanganya ifoto y'umukuru w'igihugu mu masegonda mirongo itatu ikibazo gusa cyanjye nashaka kubaza ubwa mbere mbe- eh, ubwa mbere mbega abo bana kubona bari babafunze ababafunze barakurikije amategeko ko tuzi hariho amategeko umuntu ategerezwa kubanza kujya mu myaka bari bakwije iyo myaka ni ukugira ngo apfungwe hanyuma nagomba ngire ko shimira cyane cyane honorable agatogwasa komere visi wa parlema ku bintu yashikirije Ku- koko ni ibintu biteye isoni kumva igihugu gitunga abana ariko tukavuga tuti none na jewe ndi umwana ndugwaruka ndi umunyeshuri kubona baragicutanganije si bo bonyene hariho n'ibindi bafutanganya atariya ry'amashusho urumva ni ukonona kubona barabakubise akanywafunyi wafu ntikwari kubapfunga ariko ikintu giteye isoni ni ukumva igihugu cy'u Burundi kigira ku mategeko bapfunga abana icyo kintu ni none nk'abo bantu bafunze abo bana bobo hari ikintu bazohava bavuga nka leta ko ba- erega nabo nyene barakosheje umwana niyo ariko cyashoboka apfungwa adakurikije amategeko ata myaka afite mu mu byo nashaka gushikiriza byari nk'ivyo urakoze cyane Ndabashimiye ku ijwi rya amerika Ura- urakoze cyane leo bwana nshimira imana ndibaza ko byinshi Eh, bwana nshimira imana byinshi muri aba bakunzi bacu bagiye bagarukaho byinshi wagiye ubisobanura ah, wenda hari ibi ngibi leo avuga ngo biteye isoni kubona igihugu gifunga abana ariko se ah, turabizi ko ku wa gatanu bafunguye abana batandatu ariko hari abandi batarafungurwa niko bimeze
niko bimeze hariho cumi n'umwe batarafungurwa eh, indwi bafungiwe mu ntara ya muramvya hamwe na bane bafungiwe mu ntara ya cankuzo abo bose uko ari cumi n'umwe ntibararekurwa gushika uno munsi
hari icyo wavuga kuri ibi bya leo avuga ngo biteye isoni kubona igihugu gifunga abana ni nu-
Mm, ahubwo leo yabajije n'ikibazo abaza ati mbega amategeko yoba yarakurikijwe mu gufunga abo bana ibi nibyo rero twamye tuvuga tuti eh, hariho amategeko amwe amwe atakurikijwe kumbure kubaza abana abo bononye ibitabo kubabaza gutyo gusa nta kibi na kimwe carimwo ariko gushoka bafata abo bana bakabirukana bakaja muhira iwabo abo bana abandi bakaja mu gasho ugasanga hafashwe ibihano bitandukanye cyangwa ingingo zitandukanye ku bana baba bagirizwa ikosa rimwe icyo ni icya mbere cyerekana ko amategeko atubahirijwe nka neza cyane cyane mu bijyanye n'amategeko agenga ingene imanza z'ibyaha ziburanishwa mu Burundi hanyuma kuri iki kibazo nyine cya reo ni umuha nk'akarorero nk'ingingo y'ijana na cumi y'igitabo kigenga ingene imanza z'ama- z'ibyaha ziburanishwa mu burundi eh, irategekanya yuko gufunga umwana ari ikintu umucamanza akora abonye yuko izindi nzira zose zidashoboka izo zindi nzira zose zidashoboka rero ntiberekanye yuko bazirondeye ntibagerageje kuzikorera ko bihuse gufunga abana kumbure kubera ko gufutanganya ifoto y'umukuru w'igihugu benshi bari bagifashe nk'ikibazo cya politiki ari nacyo gituma mubona bamwe bafata ingingo zo gufunga abana abandi bagafata ingingo zo kubirukana abandi bakabireka kuko intara zitigeze zibamwo iki kibazo si ukuvuga yuko ibitabo bitafutanganijwe byarafutanganijwe bimwe bimwe ariko ababyeyi n'abarezi baja hamwe barabitorera umuti baravuga bati abana turi ko turabarera ahubwo batweretse yuko hari agahaze tugiye gusubira kubashyira ku murongo neza bamenye ibikorwa n'ibidakorwa bamenye ikizira n'ikitazira hanyuma ingingo y'amajana abiri na mirongo ibiri n'icyenda nayo nyine n'icyo kimwe mu gitabo kigenga ingene imanza z'ibyaha ziburanishwa mu burundi izo zose n'ingingo zitubahirijwe cyane kuko kuko ntanze nk'urugero nk'iyo ngingo y'amajana abiri na mirongo ibiri n'icyenda iravuga yuko n'igihe umwana yoba hari icyaha yagirizwa gituma ashobora kuba gufungwa cyangwa kuba ararindirijwe ahantu umwana ntashobora kurindirira mu gasho k'abantu bakuze arungikwa mu kigo cyagenewe kwakira abo bana ibyo ntibyabaye ibubanza abana bafungiwe muri perezida y'abantu bakuze ibyo ntibyabaye ku bana bo mu cankuzo ibyo ntibyabaye ku bana b'imuyinga kuko dufite ibigo bibiri gusa mu burundi ikigo cyo mu rumonge n'ikigo cyo mu ruyigi ni ukuvuga aba bana ntibigeze barungikwa bose muri ibyo bigo nk'uko ingingo y'amajana abiri na mirongo ibiri n'icyenda y'ingene imanza z'ibyaha ziburanishwa mu burundi ibitegekanye hanyuma ku kibazo cya benjamin wewe yashimye avuga ko abasabiye ikigongo abana bagize neza nibyo ariko kandi kubasabira ikigongo twagumye tubivuga ntibyasigura yuko dushigikiye ibyakozwe oya twarasabye ikigongwe ariko dusaba ikigongwe dusaba tutinyabona ababijejwe baba porofeseri bigisha sivisume abayobozi b'amashuri bace bashyiramo ingufu mu mwaka uza abana batanguye ishuri babigishe bababwire hakiri kare ibyemewe n'ibitemewe babibasobanurire kuko bajya abana bamwe bari mu myaka imwe twita imyaka y'ubuyabaga muri adoresanse hanyuma abantu bari muri adoresanse haba harimwo abahinga barabizi bazi iby'inyifato haba harimo abo bita ngo mafari umwana umwe ashobora gukomvenga ishuri ryose rigakora ikintu kandi batazi batazi ibyo bariko barakora yuko bibagirira ingaruka mbi abana nk'abo rero abarezi bakwiye kubegera cyane rwose kuko bari mu myaka igoye mu myaka y'umunani no mu myaka y'icyenda nibabigishe nibababe hafi hanyuma abigisha sivisume ntibashyiremo ingufu babigishe yuko kizira naho bazosanga ifoto y'umuntu imanitse ku ibarabara atari n'igitabo cy'ishuri kirazira kuko umwana afata ikaramu agatobora amaso y'ifoto uwo ejo niyaba umusirikare akomeye afise abamucungera akaburana n'umuntu akabona baramutsinze ku rubanza azoca avuga ati ni mu murasi uwo muntu nicyo gituma ibyo ari ibintu dukwiye kurwanya hakiri kare aba bana bagakura bafise indero iri ku murongo kugira ngo dukingire sosiyete yo mu myaka izoza urakoze ni ikintu dushigikira cyane urakoze bwana nshimira imana kuri telefoni kandi turi kumwe na bernard mwiriwe neza
mwiriwe ikibazo cyawe uri hehe
ndi mu rwanda i kigali ikibazo
akabazo na resite nashaka nashambira umanze musuhurize umutumire arakumva bazi ikibazo
ikibazo nari mfite nashanganye cyane by'umwihariko nshimire akigoro abo bantu bagize mu gusabira imbabazi bajya abanyeshuri hama akabazo nako nagira mbaze none se bari bari gukora iki kugira aba bana bari muri bino bihugu bitandukanye bari kwiga ururimi rutaborohera rutaborohera neza nk'uko bahora biga mu gihugu cy'u Burundi bari gukora iki kugira ngo nabo ngo bagaruke mu burundi bige nk'uko bahora biga biboroheye murakoze cyane kano kabazo nari mfite urakoze turi kumwe kandi na beni beni mwiriwe
mwiriwe turabumva neza ikibazo cyawe
ikibazo cyanje nagira manze shimire umutumire bakoze ibishoboka byose kugira abo bana barekugwe ikibazo cyanje rero cyari iki none mbega abo bana ko bafunzwe bataraheze umwaka w'ishuri ibyabo bimeze gute badusaba mu mwaka baduhuza akandi kazo nari mfise karaka mbega abandi bo batarare kugwa ibyabo bigeze hehe bo muvyiga gute bwo bazo bwanje urakoze reka mfate na patrick ari igitega mwiriwe patrick
mwiyo neza ikibazo cyawe
ikibazo mfise ubwa mbere manje gushimira umutumire kuko yishuye neza avuga ko abo bana bategerezwa guhanwa mu gihe bagiriwe n'amakosha ariko kubera batari bwatohoze neza ngo bamenye ko by'ukuri aribo babikoze batari bakwiriye guca bafungwa nkaca mbaza tuti none murabye neza dusanga umenga leta leta nyinshi zo muri afurika zifata abantu zikabahana zika- zikabahagarika cyangwa zikabafunga mu gihe bataragirwa n'ibyaha none ntako abanyamategeko bofasha kugira ngo mu mategeko eh, mpanabyaha baze bashyiramo ko mu gihe basanze umuntu yafunzwe cyangwa yabanje guhanwa eh, icyaha kitaramwagira ko bomuhinda ishita akababaro nicyo urakoze kibazo cyane nari mfise urakoze patrick Ah, bwana nshimirimana wenda ibi bibazo ubifatanye n'iki cyabajijwe na eric nshimirimana avuga ngo ah, bamwe muri abo bana bafunzwe babaga mu bana ba mbere mu ishuri bakaba barinjijwe mu gasho bari hafi kugira ngo bakore egizame cyangwa se ikibazo Ah, ubu bakaba barekuwe ngo ese uburenganzira bwabo bizagenda gute abo bana bafunzwe bari hafi gukora ibizamini
Mm. murakoze cyane reka nse n'uwuvunagura kuko n'ibibazo byiza cyane kandi nanjye nk'uko banshimiye ndabashimiye cyane kuko iki ni cyerekana yuko by'ukuri ari ikibazo cya twese si ikibazo cy'amashyirahamwe si ikibazo cya leta gusa ni ikibazo cy'abanyagihugu bose n'abataba ngaha mu burundi kuko ibi biba bibaye mu burundi biba bishobora kuba ejo cyangwa hirya y'ejo mu kindi gihugu cyangwa bikaba byarabaye n'ahandi nagire mpere kuri bernard ari mu rwanda abaza ati mbega ikibazo cy'abana bobo bahunze baba bariko biga mu rurimi rutaborohereza iki ni ikibazo rero gihanitse kuko ni ikibazo gifise urufatangane rw'ibindi bituma byinshi harimo ibituma bya politike harimo kuko abo bana kuba bari hanze y'igihugu haba hariho igituma ari nacyo gituma twebwe icyo tugarukira ko ni iki tuvuga ngo ntihabe umutekano mu gihugu umurundi wese yisanzure yumve yuko yidegenze abahunze umutekano muke bagaruke mu gihugu kuko n'ubu turabivuga aba bana bahunze ntibazoguma ari abana bazokura kandi bakuze bazokura babaza bati mbega no kubera iki tutari iwacu ni kuki turi ko twiga imico atari iy'iwacu ni kuki turi ko tuvuga ikibazo atari icy'iwacu aha rero n'urugohe tuvunira abanyepolitike abajejwe kugera icyo kibazo nyabuna bogerageza mu maguru mashya abo bana bataramugara cyane mu mitwe bakagaruka mu gihugu bagasubira bakaba mu byabo bagatekana bagatekanirwa bakumva yuko umutekano wabo ukwiye kandi n'abanyepolitike mu mvugo zabo bakagabanya cyangwa bakanaheba burundu imvugo zica imitima abantu kuko igihugu cyarabaye mu bibazo n'iyindi myaka twarabaye mu bibazo ariko abantu dukwiye kwiga ingene tugenda tubana n'ibibazo tubamo kugira ngo ntibidusigire ibikomere bikomeye cyane rero aha dusaba abajejwe kugera iki kibazo ko botugarukanira abo bana aha nkongera ko wanashaka ko muri aba bana benshi bahunze ni ibice birenga mirongo itanu na bitandatu ku ijana by'abantu bahunze aba bantu ni benshi benshi bariko baraheba amashuri n'iyo bahungiye bariko barongogwa hataragera ejo nibagaruka mu burundi bahunze ari umwe umwe bazogaruka abana babigeme bafise abana babiri babiri batatu batatu igihugu kigira ikibazo gikomeye cyane cyo gufasha muri recherche de paternité base babo bana baba bavutse ibyo byose ni ibibazo abanyepolitike bacu n'abatwara igihugu bakwiye kwiyumvira bishobotse amahoro akaboneka akwiye umutekano ukagaruka injyane zikavaho abana bakagaruka bakaba mu gihugu bagatekanirwa hanyuma beni yabajije ibijyanye n'amayegizame cyo kimwe na eric ufatanya ibyo bibazo mu magambo make Nibyo, cya- ubu- ugerage- ugerageze mu magambo make cyane kuko dufite benshi kuri ikibazo telefone cy'abana batakoze ibibazo aha nagira mvuge ko hari bamwe bakoze ibibazo bimwe bita ropeshaje bakabikora bava no mu gasho kubera ko twari twatabaje tugasaba abajejwe ubutungane yuko by'ukuri boshira imbere ineza y'abana nko mu rumonge baremeye yuko abana bava mu gasho bakaja gukora ibibazo nubwo baba babikoze batari muri kondisiyo nziza zibatuma bakora ikibazo neza hanyuma batakoze ibibazo nabo ni ikibazo tuzosubiramwo mu nyuma kugira ngo tuganire n'abajejwe indero ingene ikibazo cy'abo bana bogifata na nyarijya itariki ya mirongo ibiri na zine z'ukwezi kwa gatandatu umushikiranganji w'indero yari yasabye yuko ikibazo kijyanye n'abo bana bagirizwa gufutanganya ifoto y'umukuru w'igihugu kibera jere ku ishuri ni ukuvuga babafunze babafunze inyuma y'iyi tariki umushikiranganji yabisabye rero twebwe icyo tuzogikorera ko kugira ngo ikibazo cy'aba bana bagifate nk'ikibazo sipesiyare hanyuma eh, patrick niwe yabajije ubwa nyuma avuga yuko leta nyinshi zifunga abantu bataragirwa n'icyaha ko by'ukuri abajejwe amategeko bikorera ko bakaraba ingene abantu baba bafunzwe atacaha bakoze bahabwa indishyi y'akababaro ibyo nagira ndamubwire yuko mu burundi turi mu bihugu byaba bifite amategeko meza cyane meza cyane ikibazo gihari ni ukuyubahiriza ni ukuyakurikiza iby'uko umuntu aba yafunzwe bidakurikije amategeko ahabwa indishyi y'akababaro ibyo birabaho cyane igihe haba herekanywe neza yuko uwo muntu yafunzwe hadakurikije amategeko ariko ubwo rwego uyu munsi ntiturarushikira ubu icyo dusaba gikomeye ni ugusaba yuko abana bagifunzwe barekurwa bakajya mu mihana yabo bakareka kuba toromatize hanyuma bakagenda bakihanura bagahanura na bagenzi babo amatohoza akabandanya amaze kubandanya niho tuzomenya by'ukuri yuko abo bana hari uwakoze icyaha cyangwa atagikoze murumva ntitwoja gusimbira ku byo gusaba indishyi y'akababaro tutarabona yuko abafunzwe by'ukuri hataba harimwo abakoze icyo cyaha urakoze bwana nshimirimana iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema umutumirwa wacu uyu munsi ni bwana jacques nshimirimana uyobora urunani rw'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'umwana mu burundi fenadeb kuri telefoni kandi turi kumwe na jean bosco wiriwe neza
ndabahaye mwiriwe ndahaye mwiriwe neza baratwumviriza bose nkongera kandi nka mwiriwe n'abo bana baraye bagirira ikigongwe cyane cyane n'abashinga amateka ikibazo cyawe mu masegonda make
yego bwana mutumire jewe mba ngaha mu burundi kandi na mwebwe ngira ngo niho muba mwigeze kuvuga muti nyirabayazana no kuvuga aho abo bana ingorane ziba zavuye twumvishe ko bimwe bimwe biba ari ibya politiki nta kintu muba mugiye gukora kugira ngo abana nk'abo baba basekana imyaka cumi n'umunani bashobore kureka kujya muri bene ibyo bya politiki na kare ko bizira ku bantu baba bari mu ishuri hanyuma muravuze abana hari umuntu wazije ikibazo cy'abana bahunze bari mu rwanda cyangwa ahandi nta kintu muba murakora ngo mushikeyo murabe ko mubahanura ngo batahe ko tubona n'abandi bana ibice birenga mirongo itanu ku ijana by'abana bigaga mu burundi ariho bari nta kuntu mwoshikayo nko mu rwanda kugira ngo mubahanure muhanure n'abo bantu bababwiye muti nimuhunge bashobore kuza ubona umutekano wabo ngaha mu burundi abandi bari ngaha ku mashuri hari icyo babaye hari icyo baba hamakumbura kanyuma nagira ndakubaze by'ukuri nk'abaserukira abenegihugu cyane cyane abana iyo muri ko muravuga ikibazo cy'abana ukibona yuko aha mu burundi hari ingorane zihari ati nigiye raba umwana akagenda ku byo se yakoze cyangwa agaca ku byo nyina yakoze ni ukuvuga umwana abana bamwe bamwe bo ngaha mu burundi bajyana n'ibyumviro by'abantu bakuze kandi abo bantu bakuze ni twebwe ni mwebwe none igihe tuba turi ko turakora ibyo byumviro bibi twereka abana nta kuntu ubona ko ari twebwe tuba turi babi nk'ubu ntubona ko hakwiye ko mukwiye gutohoza abantu baba bataye abo bana mu ruzibi bakabacamo ibyumviro bibi ibihano bagafata murakoze urakoze jean bosco reka dufate na cedric cedric mwiriwe ikibazo cyawe
jewe nago utuntu dushika nka tubiri ngomba kuvuga ubwa mbere nagomba kubanza gukingurukira abo bashinga amateka ko biyumviriye bagasabira ikigongwe abo bana ama ikigira kabiri nagomba nitumire uyo mutumire ampartikiriye urabona ko hari urundi rwaruka harimo n'abana rufunzwe rwagiye rwahenzwe n'abanyepolitike bakabagomera mu mabarabara ubu babundiye mu mpimba nagomba ndamwitumire ashyikire izo nzego yaba inama nshingamateka cyangwa inama nkenguzamateka barabe n'ubwo rwaruka nabwo nyine ruri mu gasho rubundiye mu mpimba kubera uhendwa n'aba banyepolitike ko nabo babatezurira ibyo nashaka kuvuga byari ibyo murakoze urakoze cedric reka dufate na felix felix mwiriwe neza felix mwiriwe
mwiriwe ikibazo cyawe mwiriwe neza ikibazo cyacu turasaba yuko leta leta yoraba perema abo bana barahenze barahenzwe bakabagirira ikigongwe ni ukuvuga abanyeshuri bose nabo bose bafashe mu myiyerekano kuko murabona abana abana barahendwa bafatira bafatira hafi mwazi yuko abana bimita ibyo ibyo bakuru ba- ba- ba- bakora cyangwa bavuga Eh, ni burundi bwejo urabona ko burundi bu- bugeze ahanyerera bosaba yuko izo nzego zobandanya bose bakarekurwa nta mano n'ikinono Ura- urakoze cyane urakoze felix ese ah, bwana nshimirimana ah, cedric na felix bagarutse ku kibazo ah, cy'abandi bana bashobora kuba ba- bafunze bazira wenda ah, imyiyerekano yabaye cyangwa se ibindi bibazo bakavuga ko abo bana nabo mukwiye kubakorera ubuvugizi ese mufite imibare y'abana batarageza imyaka cumi n'umunani bafungiye mu magereza ubu ngubu
Eh, murakoze cyane kuri iki kibazo cya cedric na felix eh, nagire nagire ndabahumurize ndababwire yuko abana bose bagirijwe kuba baragiye mu myiyerekano bababariwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi agatanga itegeko yuko atamwana n'umwe yagirizwa kuba yaragiye mu myiyerekano azofungwa abana bose bahagaritswe bari abana bagira amajana atatu na cumi n'indwi nta bana bafunzwe bagiriza ba- bagirizwa kuba baragiye mu myiyerekano abafunzwe ni abana barenze imyaka cumi n'umunani bari muri ubu mugwi cedric yavuze neza tumugwi w'ugwaruka umugwi w'ugwaruka rero murabona turi ko tuvuga bene ibi tuba turi ko tuvuga duvangamwo n'iby'amategeko abana bari munsi y'imyaka cumi n'umunani bahagaritswe bari aba amajana atatu na cumi n'indwi nibo twamenye kandi abantu baradutabaza bakatubwira n'iyi saha n'uwo tubwira ati hariho umwana ari munsi y'imyaka cumi n'umunani afunzwe yagiriza bamwagiriza kuba yaragiye mu myiyerekano twebwe twereka abamufunze tutiraba umukuru w'igihugu yaravuze yuko ata mwana n'umwe afungwa hanyuma aba bari muri uwo mugwi w'ugwaruka eh, ni ikibazo by'ukuri murabona iyo mudutumiye tuvuga ko tuba turi abahinga cyane bo kwishura ibibazo byose hari ibibazo eh, bi- bihanitse iki ni ikibazo kiba kirimo na politiki kuko benshi muri aba bafatwa bararengeje imyaka cumi n'umunani baba bafite iby'ubutungane bubagiriza kandi benshi hariho abanabyiyemerera murumva yuko tutoshobora kuja kuvogera cyangwa ngo twinjire mu bikorwa by'ubutungane ariko icyo dusaba gusa ni uko abariko baraganira ku kibazo cya politike mu burundi icyo cyo turagisaba abariko baraganira ku kibazo cya politike mu burundi igihe cyose bazoganira batabanje gushira imbere ikibazo cy'urwaruka rwama rugwa mu mporero n'abana bagwa bagwa bama bagwa mu mporero ibyo bazoganira byose amasezerano bazogira yose azomara umwanya urume rumara inyuma y'imyaka cumi aba bana bazoba abagabo baba ba- mu santere baba bashinga amateka bavuge batajya amasezerano bagize ntibigeze badushiramwo ntibigeze bafata nka nkama ikibazo cacu urabona twabuze urwaruka rwinshi hapfuye abajene benshi cyane hafunzwe abajene benshi igihe abariko baraganira mu bya politike batazoba bashize imbere iki kibazo c'abana n'urwaruka bama bahitanwa n'intureka za politike kuko politike n'umukino abawukina bo barazi ingene bawukina nk'ubu mwibaza yuko hari umuntu wo muri opozisiyo ushobora kuja kumanura idarapo y'igihugu ngo ayiturire mwibaza yuko hashobora kuja hari ifoto y'umukuru w'igihugu ku gipanga ku ku ibarabara ngo ayitabure yereke abantu ngo raba natabuye ifoto y'umukuru w'igihugu mugo urabona yuko abana bobo baba ari bintazi babikora kuko uwo mukino wa politike ntabo bazi ico rero nta byinshi eh, dufise twokivuga ko turiko tubikurikiranira hafi nk'abandi barundi bose turaba aba baja kuganira ibyo baja kuganira turabe yuko baganira birabisha ko canke baganira baraba uburundi bwo mu myaka iri imbere kuko harageze ko abarundi tuvavanura n'injyane zama zidusubiza inyuma imyaka yose hanyuma jean bosco yavuze ku bijyanye n'abatuma aba bana ngo twobwire abana bakareka kuja muri politiki nibyo abana bari munsi y'imyaka cumi n'umunani ntibemerewe kuja mu bikorwa bya politike cyane ariko nagire mbwire jean bosco nta mugambwe n'umwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi nta mugambwe n'umwe muri afurika aza agenda agira amatohoza arabe imigambwe yose ikorera kuri uru rwaruka nyine umugambwe utagira urwaruka nta n'amezi abiri umara uca ufutangana rero ni ni ni pepiniyeri aba bana mubona ni nibo baba bariko bategura kugira ngo uwufise imyaka cumi n'indwi uyu munsi cyangwa uwufise imyaka cumi ni- ni- n'ine mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri azaba afise imyaka cumi n'umunani abanyepolitike nabo babishiramwo ubwenge bavuga bati aba turiko turakoresha mu myaka ine bazaba bageze gutora bazaba bafite imyaka cumi n'umunani bafise uburangamuntu ni ni ni n'umukino wa politiki rero aba bana twebwe nta nguvu twaba dufise zo kubabwira ngo bahebe politiki ahubwo tubasaba tuti ntibabishyiremo ubwenge babanze barabe icyo bungukamwo muri uwo mwanya n'ahandi kubegeranya amamitingi abera ku mashuri abanyeshuri usanga hariho abaserukira imigambwe ku mashuri icyo ni ikibazo kiri ku rwego ruhanitse ariko kandi dusaba tuti politiki izohora ibera hanze y'ishuri ishuri haba ahantu umwana aza kwakirira ubumenyi gusa hanyuma yanasabye ngo ngo twoja guhanura nk'abahungiye hanze y'igihugu gu- kubahanura kubahanura eh, nibaza yuko inyishu mpava ndamwa ntihava kumbure iba inyishu itomoye neza kuri we kuko yakibajije eh, azingira ngo inyishu umuntu yashobora gutanga iyo umuntu ahunze ni decision personnel aba yafashe ingingo wenyine kumva ati jewe ndumva ko mbangamiwe umutekano wanje ubangamiwe ndahunze igihe ageze iyo yahungiye kumva ati ubu ndashobora kumva ko nosubira iyo navuye umutekano wanje uratekanye aragaruka rero kubera ko atari ingingo ifatwa ikivunga ngo abantu bagire inama bavuge ngo jo isaha zibiri twese tuzohungira rimwe hanyuma itariki cumi na zitanu tugarukire rimwe ni ikibazo gitegerezwa ah, kwigirwa ku rwego rwo hejuru ariko icyo nzi cyo ni uko igihe umuntu wese aba yumva yuko umutekano uba uba ukwiye aragaruka mu gihugu kuko hajya ubuhungiro ntimwibazo ni ikintu cyiza benshi bariko bahura n'ibibazo bikomeye cyane indero y'abana iriko iratituka ababyeyi baratakaje ubuzi kandi aba bana bahunze ntibagiye bonyine baba bajanye n'ababyeyi babo nico gituma no mu kugaruka dusaba yuko ababyeyi abana abajejwe intwaro babone yuko bikenewe yuko abarundi bose bagiye hanze y'igihugu bagaruka tukubaka igihugu tukacubaka tubana mu budasa bwacu kandi twemerana ibyo n'abana bagakura babibona yuko n'ababyeyi bemerana kuko umwana umwana mu gifaransa bavuga ngo sero fruwi de la societe de la care ire grandi umwana ni camwa caho yakuriye ni ukuvuga niyo bakurira hanze y'uburundi bazoza ari ivyamwa kuko mu burundi haguma ari wabo bazogaruka bagaruka ari ivyamwa vyaho bakuriye hanze murakoze urakoze bwana jacques Nshirima- nshimirimana akaba ayobora urunani rw'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'umwana mu burundi fenadeb kuri telefoni reka dufate abandi batatu bantu batatu ba nyuma kuko ayo minota dusigaranye ni mike cyane reka dufate kwizera wiriwe neza kwizera uranyuba ikibazo cyawe turabumva rwose
Iki- Oh, bwa mbere na mbere jewe nagomba gushimira leta ko irya ngingo yarayifashe igafungura abana bo mu rumonge
ikibazo Eh, cyawe ajya mabi bajya abana bariko barakora kuva atangura Mbo, ikibazo sindagishika ko bwa mbere banze gutanga intererano Nta- nta- ntago dufite umwanya uhagije ikibazo cyanjye bwana rero- kwizera yesi
ntabwo mufise
baza ikibazo cyawe dusigaranye iminota itarenze itanu kwizera ndabona afata umwanya munini cyane kugira ngo abaze ikibazo cye reka dufate gilbert gilbert mwiriwe
yego ndabumva ni tomasi kamirindi ikibazo cyawe
yego nta kibazo cy'abanye na hsc Mm.
bo nge ni ukuri nagira mbaze nk'utubazo tubiri nagira mbaze ati mbe ko abana bari bakoreshwa muri ibi bintu turimo hano mu gihugu cyacu ugasanga bariko basibazaga amafoto y'umukuru w'igihugu ahari uno munsi hoba hariho amategeko azobahana mu azohana abo bantu bariko barabacumanya imbarema boba bahari ababatiye ni icyaha kintu gihari kiboneka kigaragaza neza ko abo bana baba barabatumiye n'ibyaba bishobora kuba barabatumiye rero buraba abo babatumiye bakaraba ingene bashira mu bintu y'ubutungane bavuga ingene bakoresha abana kandi aribo bari bakwiye gukora iyo politike yabo ikibazo cyanje cyari ico urakoze gilbert Rega- reka dufate na steve ari mu bwiza mwiriwe neza steve uranyuva mwiriwe yego ni impano ku gihugu amerika yego ikibazo cyawe
Eh, nagomba sinzi a- eh, nagomba gutuma nk'abantu bazoshikira ubwo rwaruka bavuga ati goba rwaronanye ifoto y'umukuru w'igihugu Mm.
babashikire babahanure bareke kuza barishinga abanyepolitike kubera barabahenda hari ukuntu babahenda bakaza barabahenda ba- bakaja kubakurikirana ka- ba- ba- bategeka ibyo baja kugira bakonona ibintu kandi imbere y- y'aho babigira batabaje imbere ngo babatangure babahe akarorero I- igihe bazohora babahenda ngo bagira ibigira ibi barazohora babaja imbere babereka ati tangurira aha babatangurira hama nabo babone kubigira bazoza baraduhenda twebwe urwaruka urakoze eh, steve Eh, bwana jacques nshimirimana nta mwanya munini dusigaranye ariko ndibaza ko eh, ikibazo cya gilbert wigeze kugisubiza icyo- ko hakwiye amatohoza kugira ngo bamenye abakoze ibyo byaha n'ababatumye hanyuma steve nawe eh, atanze intererano Ah, mu gusoza kino kiganiro ejo hazaza mwifuriza abana b'u Burundi nkamwe muharanira uburenganzira bw'umwana ni hehe
ejo hazoza twifuriza abana b'uburundi ni ukubona abana b'uburundi bubahana hagati yabo abana bubaha ababakurira abana bubaha ababyeyi abana bubaha ah, inzego abana bubaha abarongozi bubaha abarezi abana bashima inyigisho baba bariko bararonka hanyuma bagashikiriza icyiyumviro baba bafise babona yuko coshobora kubaka ishure ryabo coshobora kubaka sosiyete barimo turashobora kubaka karitsiye barimo ejo hazoza twipfuriza abana b'uburundi ni uko bazoba abazokosora amakosa menshi cyane yagiye akorwa n'abantu bitwa ko bari incabwenge bitwa ko bari bakuze bama bajyana bafatana mu izosi babikwegeramo abana mu gihe ababo baba babakingiye baba babashize ku ruhande ejo hazoza twipfuriza abana b'uburundi ni abana bakura bafite mu gifaransa icyo ni ukwita esprit de tolerance bakumva yuko bakwiye kubana n'abo badasangiye ibyiyumviro n'abo badahuje intara cyangwa ibyo ari byo byose byashobora kubatandukanya niho twipfuriza abana b'abarundi gutyo tugashyikira igihugu imana yo mu ijuru yasezeraniye abarundi igihugu kibamwo amata n'ubuki murakoze mufite icyizere
turabyizeye cyane kandi bizoshoboka Eh, bwana jacques nshimirimana ah, mbere y'uko wenda dusoza hari ingingo wigeze kugarukaho ah, ivuga ngo politike bakwiye kuzikura mu mashuri icyo kintu murakora iki kugi- nk'abantu baharanira uburenganzira bw'umwana kugira ngo kigerweho
Eh, turazi yuko ari ikibazo kitoroshe cyane kugira ngo tuze tugeraho politike ivanwa mu mashuri ariko tuzogerageza ni processus ni processus twaratanguye turabisaba tuributsa twama dutangura dusaba twama dutangura dukoma amashyi tukama dukoma amashyi kugera igihe bifata umwanya mugabo ababijejwe bakatwumva hazogera igihe abarongozi bo nyine ubwabo bemerewe gufata ingingo zangaja igihugu cy'u Burundi bafata ingingo y'uko ata politike izosubira kubera ku mashuri bafata ingingo y'uko ata bana usanga bariko barajyana mu ishuri ngo uyiranje yicaye ko abo umugambi uyu ngo uriya yicaye ko abo umugambi uriya bafata ingingo y'uko ata propagande zisubira kubera ku mashuri bimwe byo kujana abana gutamba mu mapropagande bakabambika imyambaro y'umugambwe batazi n'ibyo barimo ejo ca- canke hirya y'ejo abahigana nabo bagasanga umwana yambaye umupira bakamwica bavuga ngo nawe wari umunywanyi w'uriya mugambo murumva ivyo byose ni bimwe vyo kwexposa abana bataba bazi ico bariko barazira rero turizera yuko hazogera igihe ivyo byose bigahagarara bishobora gufata umwanya ariko ntituzodende bukiko jacques nshimirimana umuyobozi w'urunani rw'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'umwana mu burundi fenadeb nagira ngo ngushimire cyane akanya wahaye radiyo ijwi ry'amerika
na jewe ndabashimiye cyane ku mwanya mwaduhaye nkashimira n'abatelefonye bose n'abatwumvirije kugira ngo dushobore guhanahana ibyiyumviro bifasha iki gihugu cy'u Burundi bifasha aka karere bifasha afurika yose bigafasha isi yose murakoze urakoze nawe nanjye nshimire abagize uruhare muri kino kiganiro cyane cyane mwebwe inshuti zacu muhamagara mugatanga ibitekerezo nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma nshimire na inosa kimenyi wadufashije gushyira hamwe kino kiganiro muri studio ya karindwi i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika cyaho cyaho